iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na oriane itanga ishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo kaze mwese ni abantu baje bitwaje ibigwanisho baje bitwaje ibigwanisho hanyuma bagejeje umutekano barabumva baheza barabona bati baragenda kubaraba baratana mu mitwe gatoya uwo ni venon manirambona buramatari w'intara ya gitega avuga uko umutekano wifashe mu ntara ayoboye iyo nkuru ni mu kanya gato turabashikiriza mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu aloyizi bigirimana
ndabaramukije inshuti namwe muduteze amatwi mu gihugu cya tanzania eduardo lowasa yari yitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu akaba kandi aza imbere mu bakandida batavuga rumwe na leta yaranse kwemera amatora aho avuga ko yibwe ivyo lowasa yabivuze ejo kwa gatatu mu kiganiro yemesheje n'abamenyeshamakuru i dar es salaam ku mugwa mukuru wa tanzania leta ya tanzania canke umugambwe ccm uri ku butegetsi gushika ubu ntaco baravuga kuri ico cagiriji ibiharuro biheruka gushikirizwa ejo kwa gatatu vyerekana ko john magufuli yitoje ku ruhande rw'umugambwe ccm uri ku butegetsi yaza imbere ku majwi mirongo itanu n'icenda kuri mirongo ine ya eduardo lowasa atavuga rumwe na leta muri nigeri igisirikare cy'igihugu kimenyesha ko cyabohoje ku munsi wa kabiri abantu amajana atatu na mirongo itatu n'umunani bari baragizwe imbohe n'umuhari wa boko haramu abo bantu ni abagabo umunani abagore ijana na mirongo itatu n'umunani hamwe n'abana ijana na mirongo icenda na babiri bari bajanywe mu ishyamba ry'ahitwa sambisa mu majyaruguru ya nigeria nk'uko itangazo ry'umuvugizi w'igisirikare cya nigeria colonel sani usumani ribivuga muri icyo gitero kandi abasirikare b'igihugu barishe abagwanyi mirongo itatu ba boko haramu naho babana b'abakobwa bafashwe mu ishuri rya ciboke bo ntibazi ibyabo gushika ubu boko haramu yabatwaye mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane tukiri muri nigeria nyine kandi abasirikare ba leta zunze ubumwe za amerika bamaze indwi irenga batanguye guha imyimenyerezo ya gisirikare bagenzi babo b'igihugu cya nigeria kurwanya boko haramu nk'uko bamwe mu barongozi b'igisirikare cya amerika babwiye ijwi rya amerika iyo myimenyerezo izobandaniriza no mu basirikare ba cameroon nigeria na chad ibi bihugu byose uko ari bine biterwa na boko haramu kandi nabyo byafashe ingingo zo gufatanya kuyigwanya mu gihugu cya somaliya abategetsi ba somaliya bamenyesha ko abagwanyi b'umuhari wa al shababu bigaruriye indege ntoya yagize isanganya ejo kuwa gatatu mu burengero bw'umurwa mukuru mogadishu mu gace kagenzurwa na al shababu abategetsi ba somaliya babwiye ijwi rya amerika ko iyo ndege yarimwo abantu bashika cumi n'umwe gushika ubu rero nta wuzi abo bantu abo ari bo abari mu ndege abo ari bo canke ko bakiriho ariko abantu batashimye kwivuga amazina babwiye ijwi rya amerika ko iyo ndege yari yakoteshejwe n'abikorera utwabo bakora mu bijyanye n'umutekano muri somaliya gushika ubu rero ntawe uramenya icyateye iryo sanganya
urakoze aloyizi ku makuru udushikirije bagenzi mwese mubandanye gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm umurongo wa mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu mu burundi ibitero byabaye mu makomine ya nyarusange na ryansoro mu ntara ya gitega byatumye ibikorwa ku mashuri yegereyeho amasasu yavugiye bihagarara eka n'abari ku mitumba yegereyeho amasasu yavugiye ntibaraye mu zabo ku mugoroba w'ejo ku munsi wa gatatu amasasu yarasuye kumvikana mu bice bimwe bimwe bya nyarusange fidel d'antoine sabimana aradushikiriza inkuru irambuye ababonye uwo mugwi w'abantu witwaje inkoho urengana bavuga ko bari hagati y'ijana n'ijana mirongo itanu ariko buramatari wa gitega venamani irambona avuga ko batarenga mirongo itatu inkuru dukura ku mutumba wa mujejuru muri komine ya ryansoro aho bagiye bagana zivuga ko uwo mugwi waje uturutse ku mugano wa nyabihanga ucawurukira hitwa mu gitaka ku kiraro c'uruzi waga ku rubibe rwa komine nyabihanga na komine ryansoro umusase nk'igihe c'isaha zitatu nk'uko inkuru dukura ku mujejuru zibandanya zivuga baratanye mu mitwe n'igipolisi bituma n'abanyeshuri biga mu icungararo batabarahunga barata ivyigwa kubera urwamo rw'amasasu nk'uko uno munyeshuri w'umwigeme yiga ku ishuri ryisumbuye ryo mu gitaka muri komine nyabihanga bivuga twe tugihashika twumvise ngo hari abantu benshi ngo barenganye ngo harimo n'abafise intuzeye inkoho muga twe ntitwababonye twavyumvanye abahashitse nyene hama hamaze umwanya rero niho twaca twumva saa yine inkoho ziriko zi- zivuze duca tuvunduruka mw'ishuri twiruka duca turataha rero umunsi twagize neza nta kintu na kimwe twabonye aho nyene ku mujejuru uwo mugwi waraciye intsinga zikorana na antene y'ishirahamwe ry'ubutumanako amakuru limitere iri kuri uwo musozi uwo mugwi abawubonye bavuga ko waciye utera uja muri komine ya ryansoro ihana urubibire na komine nyarusange baca bagira ikirindiro ku musozi wa musenyi mu gatondo k'uno munsi nk'uko twabibonye munsi y'uwo musozi hazindutse abapolisi sinzi bagiye kubakuraho mu gipolisi bavuga ko indwi muri abo bitwaje inkoho bapfuye n'abandi bafashwe tukaba twiboneye batanu muri abo bafashwe bane bari baboshwe n'ibiziriko bakaba bafatiwe mu kabimba ku birometero bitatu uvuye ku mugwa mukuru wa komine nyarusange abo bose uko ari bane bari bafite indangamuntu zerekana ko bavukiye muri komine ya mugamba intara ya bururi ariko akaba ata nkoho bafatanywe uwundi twabonye yafatiwe ku musenyi wa ryansoro nawe nyine akaba atankoho canke ibimuranga yari afise mu gihe c'isaha zitandatu amasasu yasubiye kumvikana ahitwa igweza muri komine ya ryansoro abajejwe intwaro bakavuga ko batamenye ivyahononekariye ijoro ryakeye abanyagihugu baba ku mujejuru wa komine nyarusange na musenyi wa komine ryansoro ntibaraye mu zabo kubera ubwoba bw'amasasu urumva hari ku mukecuru ku mutumba wa niho twumvise izo nkoko zivugiye igihe abayegera baca bahava nawe wumvise ivugiye munsi y'urugo reka kuhava aca wirukanye Ferdinand Nkurikiye aramutswa komine ya Nyarusange avuga ko abanyagihugu bakwiye gutekana ngo nakaciyemwo ngo n'ahandi umutekano urakwiye muri komine arongoye eh, akaciyemwo eh, harabonetse abantu ba- bari bateye amakenga binjiye bazaniye muri nyabihanga hanyuma aba- abajeje umutekano barabakurikirana kugira ngo barabe yuko eh, ari inkozi z'ikibi canke baba baje konona hama abajeje umutekano barabakurikirana nta nta ngorane n'imwe byateye twebwe inkuru yo kubahumuriza nuko umutekano umeze neza hanyuma yuko aho bari mu mihani iwabo bakora ibikorwa by'iwabo bakabikora neza kandi ata ngorane umutekano urakwiye muri komine ya nyarusange Fidel Antoine Sabimana Nyarusange mu ntara ya Gitega kubw'ijwi rya Amerika kuri ibi bitero mu makomine ya nyarusange na ryansoro mu ntara ya gitega mugenzi wacu frederic nkundikije yaravuganye na buramatari w'iyo ntara venama nirambona amubaza uko umutekano wifashe muri aka kanya muri kino gihe umutekano wifashe neza ariko muganagoma turare tubyumvikaneho neza ni kubanza kumenya mbere y'icyo gitero byagenze gute nibaza ko ari byo byo birakenewe kubera n'abantu baje bitwaje ibigwanisho baje bitwaje ibigwanisho hanyuma abajeje umutekano barabumva baheza barabona baca baragenda kubaraba baca batana mu mitwe gatoya hanyuma baca bariruka mugabo harimo bamwe bahasize ubuzima hanyuma rero bama- abasigaye bamaze kwiruka baca bahungira mu mihigo myinshi hakaba hari mu gushika nano munsi hariho kiriko haraho iki- igikorwa co kubaraba iyo bahungiye kugira ngo bashobore gufatwa mwihweje abamaze gufatwa bari mu mirwi iyihe bari boba begamiye imigambwe boba ari abantu bava hanze mu zindi ntara reka gushika ubu gushika ubu unye nk'abo tumaze kubona baba baritavye imana eh, kuko nibo tumaze kubona ntabarafatwa mu ntoki kubera bamba iyo bafashe bafise ibigwanisho biragoye ko umuntu afata mu ntoki kenshi iyo babonye barabarasa nabo bakabasubiza urumva haca haba abapfa byagushika ubu ntabo barambarira bafashe mu ntoki Eh, hanyuma gusa bapfuye nibo tubona yuko ahenshi abava mu- mu ntara ya gitega twabonyemwo ahanini turabona abava mu ntara ya mwaro abanyagitega benshi twari ntitwovuga ngo nabo mu mugambwe uyu canke nabo mu bwoko ubu eka tubona ari abanyagihugu gusa b'abarundi mugabo batava mu ntara ya gitega M- murashaka kutwibutsa abantu Ayo, barabari.
basize ubuzima bangana iki ku mpande zose Eh, mu bisanzwe ni ku ruhande rumwe gusa rw'abari baje gu- guhungabanya umutekano uruhande rw'abari baje guhungabanya umutekano niho eh, gushika ejo ejo ku mugoroba zino munsi kuko ntibirashikira neza kuko n'uno munsi nabariye yuko igikorwa cyo kubarondera iyo bari naho nyine cyabandanije uno munsi ntibara- ntibarashikira ko gushika ejo ku mugoroba eh, abo bari bagize na nabi imbibi nibo bari bamaze eh, kwitaba imana nta mupolisi nta munyagihugu yahagiriye ingorane na ntoya umva nabo bari ba- baje ku- hanyuma ariko rero eh, uno munsi mu gitondo ah, abenegihugu bagiye ku bikorwa byabo nk'uko byama naho nyene bamwe bamwe bari bafise ubwoba ariko ibikorwa byakozwe ruhande y'uko hariko harakozwe igikorwa cyo kuraba abo bandi bantu bahunze ba- baciye bayanyaga muri naho ico- vyariko birakorwa n'icabo co kwa benegihugu bakoze M- muri ico ibikorwa gikorwa nyene cyo kurondera abo bantu bakoze ico gitero eh, murafise ubuhinga bwo kugikora ku buryo abantu ah, batagize igitero nk'abasivile badashobora kugwa mu mporero Ya, abatari muri byo ntibashobora kugwa mu muriro kubera abapolisi mu gukora abasirikare abapolisi mu gukora igikorwa cyabo bikora bafatanije n'abenegihugu urumva rero nta muntu ataco atari muri ibyo ashobora gufatwa kandi abenegihugu nabo baba bahari bagira ati uyu ni wacu turamuzi nta ngorane urumva nibaza yuko ata muntu yashobora kurenganywa atari muri ibyo kubera abenegihugu nabo baba bahari kandi barazananye mu gusozera kandi mu majambo make cyane rwose eh, ibitero vyahora tu- tuvyumva mu makaritiye amwe ya bujumbura murashaka kutubwira canke mu zindi ntara atari gitega murashaka kutubwira izindi ngingo muba mwafashe ku giti canyu c'umukuru w'iyo ntara kugira ngo mucungere umutekano u- bimwe bishemeye u- w'intara yanyu ingingo nshasha muzoba mwash- mwafashe ni nk'izi intuze ziringo ni uko du- dukorana hagati abenegihugu abagize intwaro abagize umutekano tukaraba icyo cyose cyoza kigomba kubona umutekano tukabirwaniriza hamwe turazi ko bizoshoboka icyo cyose kizoba kije kigomba kubona umutekano w'abenegihugu twese mu nyabune tuzokorera hamwe kandi tuzosigwanya ndazi ko bitazokwanga niyo niyo ntumbero mu bisanzwe ihari vena manirambona eh, buramatari w'intara ya gitega murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe
washington ijwi ry'amerika mu rwanda naho inama nshingamateka yarayitanguye kwiga umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro kuva mu gitondo cejo barihweje ingingo imwe imwe harimo n'izijanye n'ibiringo umukuru w'igihugu yemerewe gutwara iyi nkuru tuyishikirizwaho na eric bagiriye ubusa uyu mushinga w'itegeko nshinga rivuguruwe ugizwe n'imitwe cumi n'ibiri n'ingingo ijana na mirongo irindwi n'ebyiri mu gihe itegeko nshinga u rwanda rugenderaho ryo ryari ryubakiye ku ngingo magana abiri n'eshatu abakoze umushinga w'ivugurura baravuga ko hari ingingo zimwe bavanyemo zitari zikijyanye n'igihe izo bahuje n'izindi izimuriwe imyanya n'izindi nshya zongewemo imwe mu ngingo z'itegeko zavuguruwe mu buryo bugaragara abadepite banamaze gutorera harimo ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga u rwanda rugenderaho kuva mu bihumbi bibiri na gatatu ubusanzwe iyi ngingo itomora ko perezida wa repubulika yemererwa kwiyamamariza manda ebyiri gusa imwe ku myaka irindwi mu mushinga w'itegeko abadepite bari gutora barivuguruye bemeje ko noneho perezida wa repubulika atorerwa manda y'imyaka itanu ko ashobora kongera gutorerwa manda imwe gusa mu itegeko nshinga u rwanda rugenderaho iyi ngingo y'ijana na rimwe niyo isa n'iyari mu mitwe ya rubanda babarirwa hafi miliyoni enye basabye ko yahinduka igafungurira imiryango perezida paul kagame agasubira kwitoreza gutegeka u rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ubwo manda ye ya kabiri izaba irangiye bamwe mu badepite barimo jean marie vianney gatabazi basabye ibisobanuro kuri iyi myaka itanu ku wiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ikibazo nashaka kwibazaho nyakubahwa sipika ni ni uko uko bigaragara mu mushinga iravuga noneho manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa inshuro imwe gusa So, ni ukuvuga ngo harimo ubushya bwinshi ari imyaka ndetse no kongerwa inshuro imwe gusa ibisubizo ku biba byifuzo by'abaturage byo biragaragara mu ngingo zisoza ku bireba na nyakubahwa perezida wa repubulika ariko ahangaha icyo nibajije ni impamvu ki twavuye ku myaka irindwi kuko imyaka irindwi yari yaraganiriweho nayo cyane ifite ibisobanuro bijyanye na porogaramu politiki na za gahunda zijyanye no gushaka ubushobozi ugakora manda y'imyaka irindwi inshuro ebyiri ukaba ukoze porogaramu zawe ukazirangiza neza madame jeanne darikuwimana impaye visi perezida w'inteko ishinga amategeko ushinzwe amategeko mu badepite yatanze igisubizo ku mpinduka z'iyi ngingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga aravuga ko inama y'abaperezida b'amakomisiyo yateganije imyaka itanu itirengagije ibyifuzo by'abaturage kandi ko bashakaga kujyanisha n'amategeko nshinga y'ibihugu mu karere tugendeye n'icyari cyaratumye hajyaho imyaka irindwi kandi ba nyakubahwa tugendeye ku bitekerezo abaturage baduhaye bagaragazaga ko bifuza ko kuri manda z'abandi cyangwa se ko hakwiye kubaho kugabanya hari n'abavugaga imyaka ine abandi itanu abandi itatu hanyuma haza kubihuza turavuga ngo reka bibe manda y'imyaka itanu aba ariyo duhitamo duhitamo ko perezida wa repubulika atorerwa manda y'imyaka itanu kandi ko ashobora kongera gutorerwa indi manda imwe ni ingingo yatowe n'abadepite mirongo irindwi na babiri umwe arayanga undi arifata undi abimfabusa uyu ni umushinga ku itegeko nshinga u rwanda ruzagenderaho igihe uzaba umaze kwemezwa burundu inyandiko zawo ntizirasakara ziracyari mu maboko y'abadepite nibaratora ingingo zose ziwugize bageze ku ngingo y'ijana na mirongo itandatu na gatanu inyandiko y'uyu mushinga ijwi rya amerika yafasheho kopi mu ngingo yawo y'ijana na mirongo itandatu na karindwi iravuga ko perezida wa repubulika uriho mu gihe iri tegeko nshinga rivuguruye ritaratangira kubahirizwa akomeza manda yatorewe iravuga ko ibiteganywa mu ngingo y'ijana na rimwe y'iri tegeko nshinga rivuguruye bitangira gukurikizwa nyuma ya manda y'imyaka irindwi itangira nyuma y'isozwa rya manda ivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo iyi ngingo y'ijana na mirongo itandatu na karindwi y'itegeko nshinga rivuguruye iravuga kandi ko hitawe ku busabe bw'abanyarwanda basabye mbere y'uko iri tegeko nshinga rivuguruye ritangira gukurikizwa bushingiye ku bimaze kugerwaho mu kubaka u rwanda no kubaka umusingi w'iterambere rirambye perezida wa repubulika urangije manda ivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ashobora kongera gutorerwa manda y'imyaka irindwi iravuga ko perezida wa repubulika usoje manda y'imyaka irindwi ivugwa mu gika cya gatatu cy'iyi ngingo ashobora gutorwa nk'uko biteganywa mu ngingo y'ijana na rimwe kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu magingo aya politiki y'u rwanda yihariwe kuruta n'ingingo yo guhindura itegeko nshinga ngo perezida kagame akomeze gutegeka abagera kuri miliyoni enye batanze inyandiko babisaba barashingira ku iterambere bamaze kugeraho bavuga ko kubura perezida kagame nyuma ya bibiri na cumi na karindwi iterambere rishobora gusubira inyuma ababinenga nabo bavuga ko guhindura itegeko nshinga bigamije guhonyora amahame ya demokarasi abadepite barakomeza gutorera uyu mushinga ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali iyi ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho tugiye kubashyikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu tugishikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi
inshuti z'ijwi rya amerika mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima uyu munsi turaganira na bwana mucumbitsi alexi ni umuyobozi w'ishami rishinzwe imirire muri minisiteri y'ubuzima mu rwanda bwana mucumbitsi ikaze ku ijwi rya amerika urakoze nawe nagira ngo tuvuge ku byerekeranye n'inyama inyama turebe akamaro kazo mu mubiri w'umuntu turebe n'ingaruka bishobora kugira yaba umuntu aziriye ari nyinshi cyangwa se ubwoko bw'inyama yaba ariye noneho tubona uko tuhasobanurira abakurikira radiyo ijwi rya amerika ko inyama zivugwaho byinshi hari abavuga ko ari nziza abandi ngo inyama ni mbi none bwana mucumbitsi akamaro k'inyama mu mubiri ni akahe urakoze inyama ni nziza ku mubiri w'umuntu kubera ko mu nyama dukuramo ibyubaka umubiri za poroteyine n'ibirinda indwara harimo za vitamine yitwa nka niyasini na vitamine beduzi harimo n'imyunyu ngugu twavuga nka zinc na phosphore ibyo byose rero bifasha umuntu kugira ngo umubiri we ukomere ugire amagufa akomeye ubushobozi no kurwanya indwara zimwe na zimwe harimo za kanseri harimo indwara z'umutima no kubyimbagana kumva ko inyama ifite akamaro ku mubiri w'umuntu ari no mu mikurire y'umwana ariko bisaba ko twazirya mu buryo budakabije ubwo se umuntu atabonye inyama ko atari buri wese wabona inyama zihagije yarya iki cyabisimbura nko mu biribwa by'ikinyarwanda cyangwa se iby'ikirundi icyo dukura mu nyama ni amaporoteyine cyane n'imyunyagugu ariko poroteyine dushobora no kuzibona ahandi hatarimo mu nyama dushobora no kuzibona mu bihingwa ibinyampeke cyangwa se ibinyabisogwe bishobora kuba birimo nk'ibishyimbo amashaza n'ibindi bintu bishobora gutuma noneho tubona izo poroteyine bitabonye izo nyama rero ushobora gukoresha ibishyimbo cyangwa soya ukabona poroteyine zikenewe ku mubiri ni uko umuntu aba akeneye ni kugira ngo uvange izo poroteyine dojine animale na dojine vegetanga poroteyine iziva ku nyamaswa n'iziva mu bihingwa mu bihingwa hari raporo rero iheruka y'ishami rya oni ryita ku buzima ivuga ko ikigo cyayo gikora ubushakashatsi ku ndwara ya kanseri mwari mubikomejeho mu kanya muvuga nk'ingaruka zishobora kuba bitewe no kurya inyama icyo kigo rero gikora ubushakashatsi ku ndwara ya kanseri kiburira ko inyama zishobora gutera indwara ya kanseri kikavuga ko gishingiye ku nyigo magana inani zakozwe ku migabane y'isi itandukanye ku byerekeye inyama n'indwara ya kanseri kurya inyama zimwe na zimwe cyane ngo izitunganyirizwa mu nganda zishobora gutera indwara ya kanseri iyo raporo ikaba yakanze abantu hari n'abakomeje nyine kutayivugaho rumwe cyane cyane abakora ubucuruzi bw'inyama mu kinyarwanda bavuga ngo akitwa kaburiwe n'impongo nubwo umuntu atavuga ko inyama zivugwa muri iyo raporo zibonwa n'abanyarwanda benshi ariko kandi no kubimenya si bibi kugira ngo umuntu ashobore kuba yakwirinda igihe bishobotse kuko umuntu ashobora kwihemba akanyama cyangwa se rimwe na rimwe akaba yavuga ati nanjye ngiye kurya ruzungu akaza guhura n'ingaruka kandi atarazizi none bwana mucumbitse alexi zimwe mu ngaruka z'inyama kuri ibyo bya kanseri mwatubwira ni nk'izihe twavuga ko inyama ni nziza ku mubiri w'umuntu ariko iyo uziriye ukabya cyane bishobora kugira ingaruka nk'uko navugaga za kanseri n'indwara z'umutima ariko nk'uko iyo raporo yabisohoye ivuga ko mu nyama ziba cyane cyane mu bikombe zishobora gutera kanseri birashoboka kubera ko muri biriya bikombe habamo porodishimike yitwa bisifenol a iyo ngiyo rero ishobora kugira ingaruka byerekeye ubuzima bw'imyororokere ishobora kugira ikibazo cyo mu bwonko cyangwa se muri komporutema y'umuntu ishobora guhinduka cyane cyane ku bagore n'abana niyo ituma ahangaha rero iyo porodishimike ikunda kugaragara cyane mu bikombe cyane cyane imbere ni mu buryo igikombe gikoze ntabwo ari mu byo bashyiramo kugira ngo babashe kuzibika oya inyama ubwayo nta kibazo biba ifite cyane ariko kariya gafirime kaba kari imbere mu gikombe gashobora gutuma noneho ibyinjiyemo cyangwa se iriya sosi iri mu gikombe iyo porodu igenda yinjiramo noneho ikaba ariyo yashobora guteza ibibazo bya kanseri cyangwa se izindi ku bushanjima de komporutema zishobora kubamo umubiri w'umuntu cyane cyane ku bagore nk'uko twavuze kubera iriya bisemburo ifasha umugore mu byerekeye na reproduction ubu se ko hari hasanzwe hanavugwa inyama nk'izo bita inyama z'umutuku umuntu yavuga nk'inyama z'inka nazo hashize igihe zivugwa ko zitera kanseri izi zo murazivugaho iki nibyo inyama z'umutuku ni nziza nazo ariko bavuga ko kuzirya cyane atari byiza bisaba rero ko wazirya mu rugero cyane cyane kubera ko harimo nk'amaside amwe amwe ashobora kuguteza nk'ibibazo nka side yurike izo rero izo porodi cyangwa se iyo aside zishobora gutuma umubiri wawe ugenda urwaragurika niyo ituma rero ahangaha bagusaba ko ugabanya inyama cyane cyane zitukura kubera ko zishobora guteza zimwe muri izo hakaba harimo nka gute iyo gute rero bisaba ko ugenda ugabanya iyo aside yurike ishobora kuba irimo muri izo nyama ndabashimiye cyane bwana alexi mucumbitsi umuyobozi w'ishami rishinzwe imirire muri minisiteri y'ubuzima mu rwanda murakoze cyane murakoze namwe mwakoze namwe inshuti kuba mwateze amatwi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze mwari kumwe na eugenia mukankusi
urakoze cyane ejo mukankusi kuri icyo kiganiro dushikirije ubu naho n'umwanya tubashikiriza ikiganiro cya siporo tugitegurirwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza muri iki kiganiro turavuga ku gikombe cy'isi cya rugubi no ku bakandida bashaka gutegeka fifa mbahaye ikaze mu kiganiro cya siporo n'imikino imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi cya munani cya rugubi iri hafi ku musozo mu bwongereza ejo kuwa gatanu afurika y'epfo na argentine bazahatanira umwanya wa gatatu kuri stade olympique y'i londres naho umukino wa nyuma uzatanga igikombe rero uzahuza nouvelle zelande na australia ku wa gatandatu kuri stade twickenham nayo y'i londres igikombe cy'isi cya rugubi gikinirwa buri myaka ine kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na karindwi ubu gifitwe na nouvelle zelande irimo rero ikora ibishoboka byose kugira ngo ikigumane imikino ya nyuma yatangiye ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwezi kwa cyenda gushize mu bwongereza rero harimo amakipe makumyabiri yo ku migabane yose y'isi afurika yari ihagarariwe na afurika y'epfo na namibiya afurika y'epfo rero irimo irashakisha umwanya wa gatatu ijwi ry'amerika imikino na siporo itora rya perezida wa fifa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi rizaba ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka utaha nk'uko mubizi gutanga kandidatire byarangiye ejo ku wa gatatu abakandida ni umunani bazahatanira gusimbura umusuwisi sepu burateri ariko uyu we ntabwo aba arimo abanyaburayi ni batatu umufaransa jerome champagne yabaye umudiplomate w'igihugu cye imyaka cumi n'itanu kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani nyuma yabaye muri komite nyobozi ya fifa imyaka cumi n'umwe kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi harimo n'umwanya w'umunyamabanga mukuru wungirije yagize umusuwisi giyani infantino ubu ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burayi uefa umufaransa michel platini perezida wa uefa we ariko afite ingorane zikomeye kuko nk'uko mubizi komisiyo ishinzwe kugenzura imyitwarire muri fifa yamuhagaritse by'agateganyo amezi atatu mu mirimo yose irebana n'umupira w'amaguru kubera ibirego bya ruswa bimuri hejuru yatanze kandidatire ye mu gihe kigenwe n'amategeko ya fifa ariko iyi kandidatire ya platini yabaye ishyizwe ku ruhande by'agateganyo kugera igihe inzego zibishinzwe za fifa zizagaragariza ko ari umwere kuri ibyo birego bya ruswa abanyafurika ni babiri musa bariti perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri liberia n'umunyafurika y'epfo mosima gabriel tokiyo sexuale uyu ni umunyapolitiki yabaye minisitiri w'imiturire muri guverinoma ya perezida jacob zuma imyaka ine kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ni na koronel wavuye ku rugerero yafunganywe na nelson mandela muri gereza ya robben island imyaka cumi n'itatu kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na karindwi kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda muri iki gihe tokiyo sexuale ayobora ikigo fondasiyo nelson mandela muri afurika y'epfo abakandida bakomoka muri aziya ni babiri sheikh salman ben ibrahim al halifa wo muri bahrain perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri aziya afc n'igikomangoma ali ben al hussein murumuna w'umwami abdara wa kabiri wa yorodaniya ni na perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cye yorodaniya mu bihumbi bibiri na gatanu kandi igikomangoma ali ben al hussein yiyamamarije kuyobora fifa bwa mbere ariko atsindwa na sepu burateri naho umukandida ukomoka ku migabane y'amerika n'umwe ni david nakid wo mu kirwa cya trinidad etobago yabaye kapitene w'ikipe y'umupira w'amaguru y'igihugu cye muri iki gihe ayobora ishuri ry'umupira w'amaguru muri libani aba bakandida bose uko ari umunani bahatanira kuyobora fifa bafite hagati y'imyaka mirongo itatu n'icyenda na mirongo itandatu n'ibiri y'amavuko bigaragara rero ko hashobora kuba impinduka mu bisekuru nyuma ya sepu burateri w'imyaka mirongo irindwi n'icyenda maze rero ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirinda
urakoze tomasi kuri icyo kiganiro udushikirije inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma turashimiye kandi na elvin sangano adufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari kumwe na jewe oriyani itanga ishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi muyashikirijwe na aloyizi bigirimana mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
ndabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika ikoreshwa ry'uburyo bwo gutandukanya imbyaro riramaze gutera imbere ku isi ibitigiri by'ababukoresha byavuye ku bice mirongo itanu na bine ku ijana mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda bija kuri mirongo itanu n'indwi ku ijana muri kino gihe nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe onu gitaho amagara y'abantu ku isi oms co muri uno mwaka tumenyeshe ko muri afurika ibitigiri by'ababuhurumbira vyagiye biriyongera hagati y'imyaka y'ibihumbi bibiri n'umunani n'ibihumbi bibiri na cumi na kane ibitigiri vyaduze kuva ku bice mirongo ibiri na bitatu n'ibice bitandatu ku ijana gushika ku bice mirongo ibiri n'indwi n'ibice bitandatu ku ijana nk'uko icegeranyo c'ishirahamwe oms co mu mwaka bibiri na cumi na gatanu kibandanya kivyerekana ibintu biruko mu gihe mu bihugu vyo muri afurika bikoresha ururimi rw'igifaransa bikiri inyuma cane mu ikoreshwa ry'uburyo bwo gutandukanya imvyaro ugereranije n'ibindi bihugu vyo ku isi aho munsi y'ibice cumi ku ijana muri ivyo bihugu aribo bakoresha ubwo buryo nk'uko ikigo cishinze gushika gushyigikira abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu Intra Health International kibimenyesha vyongeye Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ntiratera intambwe ishemeye mu gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro aha ni mu gihe ibice mirongo itanu na bitatu ku ijana vy'abakenyezi bo muri ako karere batarashobozwa kuronsa ubwo buryo nk'uko ishami rya ONU ryitaho igwirirana ry'abantu ku isi UNFPA ribimenyesha mu cegeranyo cayo co muri Kigarama mu mwaka wa 2012 Uburundi busanzwe buhere buherereye muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ibitigiri biracari hasi ugereranije n'ihangiro leta yihaye iryo naryo ryari iryo gushika ku bice 40 kwijana mu mwaka wa 2015 ariko mu mwaka uheze ibitigiri vyari bigeze ku bice 34 n'ibice 8 kwijana nk'uko igisata co gushigikira iterambere ry'abantu rirama IADH Burundi kibimenyesha tumenyeshe ko Burundi buharugwamwo miliyoni icumi z'abantu ishami rya ONU UNFPA rimenyesha ko atagikozwe abantu bazoba bashitse ku miliyoni icumi n'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu mu gihe leta igize ico ikora mu guhagarika umurindi w'igwirirana ry'abantu bazogarukira ku miliyoni icumi na zitatu nk'uko muvyumva mu kiganiro kira c'uyu munsi turabira hamwe ibijanye n'ikoreshwa ry'uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi umuntu atifuza kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira gutangura ikiganiro cacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo muri komune buhiga mu ntara ya karusi kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira icokorwa kugira ngo abubatse bijukire gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro ruganira na mugenzanje alain ive irankunda bo twigisha uburyo bwo kubyara ku rugero nk'umukenyezi afise umugabo icambere babanza gukora ni nko bokumvikana mu rugo bamaze kuvyumvikana bakagenda kwa muganga bakamenya kuntu bamukurikirana mu byo byirondeka ry'amagara meza mu buryo yoba yamerewe nabi byiza ni uko bogwiza amavuriro nko muri komini ya bugenyuze hari amavuriro make twega abana rugo dukamenya aho dukurikirana mu bintu byo kurondoka ku rugero kandi abagabo bakumva yuko ubuzima bw'umuntu ari ubwo bugoye bakumva ibyo tubabwira bakabitegera abazeze intwaro ni uko baguma bahimiriza kugira twese dushyikirirwe iryo terambere ryo kurondoka ku rugero ahubwo mu kwigisha kwaruka bagakorana n'abaremesha kiyabo kugira tubyumve neza ibyo bibandanye byiyongera ni uko amanama menshi cyane cyane uburyo bw'amafaranga ariko urumva kuri kurigisha abantu bakuze aribo batunze umuryango tabahaye ubwo buryo ntibopfa baje kwiga boteza gushyiramo uburyo ikiyago mu rugo ku bana nshobora kongerezwa naho nyine kubera kenshi abantu b'abagabo usanga bashika muhira batebye
twibutse ko ikoreshwa ry'uburyo bwo gutandukanya imbyaro rifise ingaruka nziza ku magara y'imiryango hamwe no mu gihugu aha twavuga nko mu gukinga impfu zikunda gushikira abavyeyi bariko baribaruka hamwe n'ibibondo ugutandukanya imvyaro kandi gushigikira uburenganzira bw'abanyagihugu mu guhitamwo kuvyara abana bifuza nk'uko ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha naho biri uko imiliyoni amajana abiri na mirongo ibiri na zitanu z'abakenyezi bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere mbere bifuza kudasama imbanyi batifuza canke gutandukanya imvyaro ntibakoresha ubwo buryo bivuye ku mvo zitandukanye akarorero ni nko kutabushikira abandi nabo bagatinya ingaruka mbi zishobora gushikira amagara yabo izindi mvo zijanye no kwemera ko mu madini abantu basengeramwo hamwe no gukora nabi kw'ibisata bitanga ubwo buryo bwo kudasama imbanyi umuntu atifuza nk'uko ishirahamwe OMS ribandanya ribimenyesha duhe ijambo Alain Yves irank nkunda aduha inkuru yadutohoreje muri komune bugenyuzi iri mu ntara ya karusi ku bijyanye n'ikoreshwa ry'uburyo bwo kubyara ku rugero ikoreshwa ry'uburyo bwo kubyara ku rugero ririjukiwe mu miryango yubakanye yo mu ntara ya karusi ibiharuro bitangwa n'intara y'ubuvuzi byerekana ko muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abafata uburyo bageze ku bice mirongo ine na bitatu ku ijana aho ni mu gihe mu myaka ibiri iheze ibitigiri byari hasi cyane twatohoje ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu abari ku buryo bari bageze kuri mirongo ibiri n'umunani n'ibice bibiri ku ijana mu gihe mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na kane bari bageze kuri mirongo ibiri na kabiri n'ibice indwi ku ijana nk'uko vyemezwa n'uburongozi bw'intara ya karusi iduga ry'ibitigiri vy'abahurumbira ubwo buryo bwo kubyara ku rugero rirava ku nyigisho zitangwa n'abaremesha kiyago hamwe n'abagize amakomite ajejwe amagara y'abantu kungo kungo akarorero ni marie gorete niragira aba muri komine bugenyuzi yemeza ko yafashe akagegene yubahuwe n'izo yumviye ku gacimbiri gufata uburyo bwo kubyara ku rugero kuranezera ababyeyi karini nahimana wo ku mutumba munyinya komine bugenyuzi aratuyagira gushika n'ubu nararyohewe n'ubu ndacafata izo nshinga nzaguma mfata ubwo buryo bwaranyereye jewe nta ngorane n'intahe ngena ndayishinga mu bakenyezi ugusanza uburyo bwo kuvyara ku rugero abavyeyi bagipfuza mu ngo gutuma ababujako boroherwa josephine ndayisaba afise abana batanu abivuga afatiye ku bw'ibinini yahawe n'abaganga bita abatepesi bamusanze ahaba ku mutumba nyarurambi ukwitura abaganga hakiri kare ku muntu uburyo bwo kubyara ku rugero bumereye nabi kurafasha ko ahabwa ubundi bivanye n'ibipimo agiriwe inyifato mweniyo ituma fabiola sukwihaya aba ku mutumba rusegwe agumana amagara meza ubwo narabufashe ncampera ngaho ndava nk'amezi atatu ngiye kwa muganga narababara ukamenya ndi umuntu afise inda mugamaze kugenda kwa muganga naciye noroherwa abakenyezi basigaye birinda amakuru y'ibihuha ku bijyanye n'uburyo bwo kubyara ku rugero ibyo biva kuko n'abajejwe intwaro baguma bagirisha amanama yo kubaha umuco ku ikoreshwa ryabwo nk'uko ari ndayisenga arongoye umutumba rusegwe abyemeza naho uburyo bwa kijyambere bwo kubyara ku rugero budatangirwa ku mavuriro y'abihebeye imana abayarongoye bararangira ubwifuza aho yo buronswa byoroshe twumvirize darimo gira amahoro arongoye ivuriro ivuriro ry'abihebeye imana ry'ibugenyuzi ivuriro ryacu ni ivuriro ry'abihebeye imana mugabo baroroheje bace bafigira ntuze ya poste secondaire iyo rero niyo baje bitura twebwe ngaha kuri ivuriro ry'abihebeye imana twebwe turababwira ati nimuce mugenda ngaha kuri poste secondaire babahindure ko ubwo buryo bwabananiye tubona yuko babihurumbira muri kino gihe abakenyezi bifuza gufata uburyo bwo kuvyara ku rugero babufata abo bubakanye bagishijwe inama kubw'ivyo abakenyezi barashimira iyo nyifato itanguye kwibonekeza ku bagabo babo janine nahimana aba ku mutumba cuba agacimbiri ntatemwa avuga ati ndamushimira umusanzu wanjye ndiko nkagenda ku buryo bwo kubyara ku rugero iyo nabyara intahekana zari kungora nabo kandi zikamugora none urumva abariga kandi baratandukanye ntanakwashi bagwaye tumenyeshe ko uburyo bw'akagegene ari bwo buhurumbiwe kurusha ubundi imvo ni uko mwene ubwo buryo bumara igihe kirekire kandi budahuta butera ingaruka mbi ababufata nk'uko abavyeyi twaganiriye bavyemeza naho biri uko intambwe iracari ndende dufatiye ku bibazo bitanguye kwibonekeza bitewe n'igwirirana ry'abantu aho ibintu bigeze ni ngombwa abantu bose bumve ko umugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza ari ikibazo kibega ako kamo katewe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Denise Nkurunziza mu gihe hariko harahimbazwa umunsi wahariwe irondoka rijanye n'amagara meza mu ntara ya Karusi iyo tuvuze kubyara ku rugero abitiranya ibintu n'ibindi bavuga ngo ni ugushaka kubuza abantu kurondoka ariko bakubise agatima membero bakaraba hirya no hino barabona ko umubyeyi abyaye ku rugero agira amagara meza n'ibibondo yibarutse bikagira amagara meza nimutegere rero ko kubyara ku rugero ari ngombwa kuri bose ugushigikira abaremesha kiyago n'abantu bose bitaho kujijura imiryango ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza ni akamu gatega ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanyikiza roho nyanganda sida
muri rusangi uburundi bwarateye imbere mu ikoreshwa ry'uburyo bwo gutandukanya imvyaro ibitigiri vy'ababukoresha vyavuye ku bice bibiri n'ibice indwi kw'ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri bija ku bice mirongo itatu na bine kw'ijana mu mwaka wa bibiri na cumi na kane nk'uko ishami rya onu ryitaho igwirirana ry'abantu ku isi unfpa ribimenyesha tumenyeshe ko intara ya ngozi ariyo iza imbere mu ntara zateye imbere mu gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro ku bice mirongo itandatu n'igice kimwe kw'ijana ijana intara ya mwaro ikaba iya nyuma ku bice cumi na bibiri n'ibice indwi ku ijana nk'uko unfpa ibandanya ibimenyesha tumenyeshe kandi ko intara ya ngozi iza ubugira kabiri inyuma ya kayanza mu ntara zifise umurindi w'igwirirana ry'abantu ukuduga canke ukutaduga kw'abakoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro gushimikiye ku ihinduka ry'imibereho y'abantu nk'uko unfpa ibandanya ibimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ry'uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi umuntu atifuza tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga juma ndereye arongoye umugambi w'igihugu wishinze guteza imbere irondoka rijanye n'amagara meza mwiza peneser aganira na mugenzanje ala ive irankunda muganga juma ndereye ndabaramukije ndabaramukije amahoro y'imana ni igiki muri ko murakora kugira ngo ubwo buryo bugwire ku rugero runini cyane aho hose abakenyezi babushaka n'uno munsi hariho uburyo gushika uno munsi bidashoboka turabye ubuhinga butegerezwa gukoreshwa hari ibidashoboka gukorerwa mu mavuriro yose tuvuge nka burya buryo bufasha abagabo gutandukanya imbyaro canke kuzihagarika burundu ni ibintu bizokorerwa gusa mu mavuriro makuru makuru ahari abaganga babinonoso ubu rero mu gihugu hafi amavuriro yose arafise umuganga umwe yabinonosoye ashobora gufasha abaje bamwituye ku bundi buryo nabwo bwa twari dusanzwe dukoresha amavuriro yose ya leta arafise n'imiburiburi umuntu umwe ashobora gutanga ubundi buryo bwose bwo gutandukanya imbyaro ariko abavyeyi baracavuga yuko umwanya bagenda ku mavuriro ari munini hari umuti mufise kugira ngo mushe kuzobwegereza cane imiryango yifuje harubatse amavuriro amavuriro mato mato menshi cyane mu gihugu hariho nk'ahantu usanga amavuriro yegukira abihebeye imana badashobora kubutanga aho naho nyene duca tuhashiraho ayandi mavuriro mato mato twita poste secondaire aza gusahiriza kugira ngo abakeneye ubwo buryo baheze baburonke hafi hamwe hamwe yaho leta yahora idodora hariko haragabanuka uburyo muzo buronka koko kugira ngo mushe kuronka ubwo buryo mukuragiza mu bantu ntabwo badufise kuvyerekeye uburyo uburyo bwo bukoreshwa burahari buhari turafise icizere ko buzoba buhari ico twabamenyesha nuko turafise mu bubiko bwacu uburyo bukwiye bwoshobora gukoreshwa n'imyaka ibiri canke itatu ndabakengurukiye namwe mwakoze kuntumira
arakoze ara ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumire amatega gato mu kumviriza indirimbo burundi urasharije kadukangurira gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ku bijanye n'ikoreshwa ry'uburyo bwo gutandukanya imvyaro gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uyu nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
aho ibyirondoka bijyanye n'amagara meza twebwe ugwaruka byaba bituraba ko nta muntu n'umwe bitaraba ari ugwaruka ari ababyeyi ni mwebwe burundi bw'ejo
mbaza ndakwishura
baratubwiye kwikingiza burundu dufate umupfakazi adafise umugabo bajana none bo bashobora kumukingira burundu iyo ari umupfakazi mwumva ko ari we wenyine ubwo buryo akaba bwipfuza akabiyaga n'umuganga barabumuronsa mbaza ndakwishura
nk'umwana afise imyaka cumi cyangwa cumi n'ibiri w'umukobwa iyo nshobora gutwara inda akaba amaze kubona amaraso yiwe y'ubwa mbere ni ukuvuga kujya mu butinya nka bwiwe agarangura amabanga mpuzabitsina atagafuko akoresheje bigahurirana n'uko ari muri ca gihe c'agasamo kiwe araza gutwara imbanya
gwaruka ntimurambigwe n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
none ivyirondoka rijanye n'amagara meza bitangura ku myaka ingahe bigahera ku myaka ingahe abana b'ubu bamenya ibintu hakiri kare uruhara rw'umuvyeyi wese umwana wiwe atanguye kurenga imyaka cumi uduga umuntu yatangwa akamusigurira buhoro buhoro ugenda uramuherekeza muri urwo rugendo rwiwe rwo gukura aho yibaza ibibazo byinshi aho abona byinshi akwiye kuronswa umuco kandi atahandi yawukura atari ku bavyeyi abo barezi bari hafi yiwe mbaza ndakwishura
nk'umuntu w'imyaka cumi n'umunani kugeza ku bupate kugwaruka barafise ukuntu bapfunga burundu mu byirondo kajyanye n'amagara meza umuntu w'imyaka cumi n'umunani ntushobora kumufunga burundu ni umuntu agira imigambi y'ubuzima ntiboheza bakabyara nta bibondo bogira mbaza ndakwishura
ikibazo ufise mubwo buryo birasoboka we uri mu narugo ugasanga ibyo wafase bikumereye nabi turasobora gusaba yuko mwoza muradutahuriza ugiye kwa muganga bwa buryo bwakunaniye bakamenya ukuntu baguhindurira ego cyane birashoboka yuko uburyo uba wahisemwo bukugwa nabi cyangwa bukagutera izindi ngaruka uraheza ugasubira n'ingoga na n'ingoga kuri uwo muganga yabukwandikiye ukabimubwira muri hamwe mwese mugatora ubundi buryo mukoresha bwo gutandukanya ibyaro birashoboka kandi biroroshe
ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
yego dushaka kumenya uno munsi ukuntu twoca twifata mu gihe umuntu aba ariko aramererwa nabi kubwo buryo aba yaratoye bwo gutandukanya ibyara uraheze ugasubira n'ingona n'ingoga kwa muganga muganga yabugushize ko akagusuzuma agaheza akabona ko by'ukuri ubwo buryo bwakumereye nabi rero biramutse bishitse bakabona yuko iyo nkurikizi yagushikiye baraheza bakabihagarika hama mu kindi kiringo mwayaze neza ukagaruka kugira barabe ubundi buryo bogushirako mbaza ndakwishura
uburyo bworohereza bose bwoba ari ubuhe umuntu wese aragira ico yipfuza hama muri uko kwipfuza hariho kuyaga n'umuganga hama aravye ubuzima bwawe mu kayaga kubayeho eka n'ibindi bintu biba bikenewe yabajije araheza akakubwira ati ubu buryo nibwo mbona ko bubereye
mbaza ndakwishura
mugabo ku buryo twebwe twamaze kubona yuko ibyo bintu byamaze kwinjira mu bantu byaratunyuze cyane kuki batobyongereza ko byanyirondoka n'amagara meza inyigisho zirahabwa mu buryo butandukanye ku mavuriro ku bitaro ariko nuko mu mwanya utarubaka umengo urisinda bibazwa umengo ibyo bintu ntibikuraba naho rero umuntu umuntu wese ahari akwiye guhindura ibyiyumviro akabona yuko igendo kajyanye n'amagara meza riraba umuntu wese muto n'ukuze
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyisho ahaye ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo burundu urashajije kadukangurira gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro duha ijambo abanywanyi bacu kibwa w'imakamba yatwandikiye atubaza igituma yamana uruherehere mu maso ati hoba hariho umuti muganga anita munyana twishurira uyu munywanyi uruherehere ruri mu maso rurafise igituma nuko wokwegera umuganga na cane cane b'abaganga w'urukoba n'ubuhe bwoko bw'uruherehere ufise hama akaguha imiti bijanye mbere akanagukurikirana kugira ushobore kugira umubiri mwiza ntiugana n'ingoga
nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'aho hambere uwuno munsi uvuga uti kananira abagabo ntiyimye bikubwiye iki ni ugutegera iryo umuntu akubariye ukarishyira mu gutwi urifata nka nkama
bikubwiye iki
ababaye kutiyimye ni mu gihe baba babona yuko bitumvikanye neza bidashoboka
bikubwiye iki
nk'umuntu ashobora gushwana akajya nko mu rubanza bakamuhanura bakiri hasi akanga kubyumva bamara kuduga hejuru bakamukorera nk'icyo batari kumukorera bakiri hasi akanga kumvira impanuro zabo bwa mbere arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muratwumviriza uno munsi tukaba twashimikiye ku bijanye n'uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi umuntu atifuza nshimiye alain ive irankunda yamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza twandikire kuri burundive voa gmail akaburungu com canke kuri mirongo irindwi na gatandatu mirongo ibiri mirongo itatu n'indwi mirongo icenda canke kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itatu na rimwe mirongo icenda na rimwe mirongo itanu na rimwe canke kandi kuri mirongo irindwi na zitanu mirongo icenda mirongo ine n'icenda mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
I don't know what that would do. That's a cut. It's rough. Shorty